iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanya inshuti zacu mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza noheli nziza mwese mwese aho muri hose ku isi abadukurikira kuri radiyo no kuri murandasi radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu inzego z'ubuyobozi bw'igisirikare igipolisi n'iperereza ejo zari zateguriye umukuru w'igihugu umunsi wo kumwifuriza umwaka mushyashya perezida evariste ndayishimiye yaboneyeho gutangaza ko abapolisi b'abarundi bagiye gusubira mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro n'umutekano loni yari imaze imyaka irenga itanu yarabibakuyemo ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya ibiro byo kwifuriza umwaka mushasha muryango w'umukuru w'igihugu byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura afashe ijambo ryo gushima perezida evariste ndayishimiye yashimagije cyane ibikorwa by'inzego z'umutekano ndayishimiye yemeza ko byatumye uturwi tw'abagizi ba nabi dutuzwa gutyo abanyagihugu n'inzego z'igihugu babona kuja ku bikorwa by'iterambere aho kwama umutima uri mu mutwe yagarutse kandi ku kuntu ibirangurwa n'ingabo z'uburundi muri somaliya na repubulika ya centre afurika bishimwa n'amakungu na cyane cyane ishyirahamwe impuzamakunguni niko gutangaza ko abapolisi b'uburundi bagiye gusubira kwizerwa mu bikorwa bya ONU byo gucungera amahoro n'umutekano inyuma y'imyaka irenga itanu barabikumiriwemwo bagirizwa ko bahohoteye abagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umviriza perezida Evariste Ndayishimiye ishyirahamwe mpuzamakungoni rikaba rishima cyane uruhara rw'uburundi muri ivyo bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye kubera ubukemutsi n'ubutwari bw'ingabo zacu iryo shyirahamwe ryaradushyize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako turagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu ca mali ikindi gikomeye cerekana ko dushimigwa kandi nako catunejereje ni uko iryo shyirahamwe nyene ryatwemereye ko ryari ryafashe ingingo itabereye yo kwirukana inteko z'igipolisi z'uburundi zari zagiye gufasha mu gihugu cya santafurika ubu naho nyine bakaba baraduhaye umwizero ko bagiye kuzisubizayo buke buke na cane cane bagashaka guhera ku ntwazangabo z'abakenyezi umukuru w'igihugu yagiye muri ivyo birori mu gihe ku munsi wa mbere w'iyindi w'umurwi sever wo kunywanisha abarundi no kumenya ukuri watangaje ko ubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu burundi sebarundi yavuze ko ababwagirizwa bakiriho batazoshengezwa mu butungane bitewe n'uko bashaje nagira mpumurize abarundi kugira basubize umutima mu nda kumenya kahise kacu mu burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana uwo ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyine arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga mirongo itanu n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bo kubisubiriza muri ico caha nico gituma atawongira ubwoba none gufata umuntu atakigira amagara ngo ureke uramuhana wunguka iki ko n'ubundi ataca kuriye tubere ko turi mu burundi bw'uno munsi ntituje mu burundi bwo mu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo itandatu na gatanu kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza perezida ndayishimiye yanaganirije umurwi w'abarwanyi rwetabara urwanya leta yiwe n'umuhari w'iterabwoba ubwirizwa kurwanywa n'ibihugu by'akarere ntagire uburyama umukondo wa sosingo yijajaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntabice mu ryahumye kuko murazi ko yama yagerageje akatari gake kutwubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa kongo turabumva wa mugwi w'iterabwoba rege tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga adf ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kurwanya iyo migwi natwe ni ukwama twarikanuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye cyane ibihugu n'amashyirahamwe bimaze gukura ibihano ku gihugu ciwe kuva agiye ku butegetsi mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ahamagarira abarundi kwirinda ico cose cobasamaza kikababuza ibikorwa vyo kwiteza imbere eroje urikaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube facebook na instagram voa radiyo yacu abari bagize orchestre impara basize umurage bati twe turenzeho twidagadure twebwe rugira igitije ubu buzima none rero noheli nziza kuri mwese mwese mwese mubura abanyu kubera icyorezo cya virusi ya korona namwe mwugarijwe n'indwara cyangwa se inzara kubera amapfa
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye none twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubifuriza umunsi mwiza wa noheli umunsi duhimbaza Eh, turi kumwe n'umutumire eh, w'icyubahiro eh, nyiricyubahiro kardinali eh, w'u rwanda antoine kambanda murakaza neza ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze venisite mbifurije noheli nziza kimwe n'abakirisitu bashimishijwe no kubakira kuri uyu munsi kugira ngo mubahe ijambo ry'urukundo Eh, nyakubahwa kardinali ijambo reka ndibarekere eh, musuhuza abakirisitu babumva mu rwanda mu burundi muri kongo muri uganda muri tanzania ndetse no hirya no hino muri afurika no ku isi yose hari benshi babumvira eh, kuri murandasi kuri uyu munsi wa noheli nagira ngo mubasuhuze
Eh, bavandimwe mwese nshuti bumva ururimi rw'ikinyarwanda banje kubifuriza noheli nziza noheli y'ihumure noheli y'amahoro nk'uko nyagasani bitwifuriza
murakoze cyane kwifuriza abumva ijwi ry'amerika nyakubahwa karidinari ijambo rya mbere muvuze muvuze ihumure iri humure mwifuriza abanyarwanda ni ihumure risa gute rimeze gute Eh, noheli ni umunsi w'ihumure n'amahoro imana itanga ku batuye isi yose kuko imana yabonye ko abantu bari mu bwoba n'agahinda ububabare yohereza umwana wayo kudukiza abantu ku isi muri iki gihe bafite ubwoba kubera icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda kitaramenyekana neza inkomoko yacyo uko giteye n'uburyo twa- cyavurwa kiri byinshi bikeneye ubushakashatsi ibyo rero bigatera abantu ubwoba n'impungenge kurushaho cyahitanye abantu benshi cyahungabanyije abantu cyahungabanyije ubukungu bihungabanya umubano w'abantu kikabafungira ahantu hamwe ibi rero byose bitera ubwoba ndetse n'igerageza ryo gushaka igisubizo urukingo rubonetse hari abatinya ba- bagatera n'abandi ubwoba no kwikeka ibintu byose byose rero bituma dukeneye ihumure ry'imana n'amahoro yayo aribyo eh, umukiza watuvukiye atuzanira murakoze cyane kuba mutanze iryo humure muri kino gihe gikomeye cya kovide cumi n'icyenda gihungabanya imitima ndetse n'imibereho uh, y'abantu hirya no hino ku isi ndetse n'aho mu rwanda uh, hari abavuga bati izi ngamba zifatwa zo kugira ngo ziturinde n'ubwo bwose zikenewe ariko ziraduhungabanya zikatubuza uh, kubona amaronko munyemerere twongere twumve uko bamwe mu batuye umujyi wa kigali babwiye ijwi ry'amerika nyuma y'ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda ziheruka gufatwa na leta y'u rwanda ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi urabona ko nyine ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u rwanda rurimo rero nk'u rwanda n'igihugu bagomba gufata ibyo byemezo ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntabwo bibujije yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera aya ntabyo twamenya ntabwo muzi ibyemezo bindi byafashwe kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi niya korona yindi se numvaga yagarutse mbona aya mabwiriza bitewe wenda n'uburyo ategurwamo ariho umuntu ashobora gushakira ikibazo yo bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza avuguruzanya cyangwa ahindura yari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkange bwange bwange nari mfite ubukwe bihombeje ku kuba nari mfite makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi n'abiri aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza abadekora nabo bakubwira ko ari ibyo baguze bitazakoreshwa amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini utanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi ko uzamara icyumweru muri iyo situwasiyo ibindi ibi byemezo rero ahantu bitereye ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe iteka noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga ngo noneho uyu munsi harahinduka iki nkamwe iyo mubireba abo bantu mwabahumuriza gute kugira ngo bashobore gufata izo mpande zombi kandi baramuke kimwe mu bintu bibi bya kovidi ntabwo ari uburwayi nk'ubundi nk'uko umuntu arwara kanseri akaba ari we uyirwaye ariko atashobora kuyanduza abantu ikibazo cy'ubu burwayi ni uko urwaye yanduza n'abandi bivuga ngo ubuzima bwe buba buri mu kaga ariko anashyira n'abandi ubuzima bwabo abushyira mu kaga ni uburwayi rero budusaba kutireba ntuwirwaneho ngo wikize ahubwo utekereze no ku bandi kuko kovide cumi n'icyenda nk'uko papa francisco yagiye abigarukaho ntabwo ushobora kwikiza udakijije abandi niyo mpamvu rero amabwiriza nubwo agorana nuko agendera muri uwo murongo wo kuvuga ngo ngewe nshobora kwirinda ariko si nintarinda abandi ko nanone bizangiraho ingaruka biradusaba rero kugendera hamwe kugendera hamwe rero bisaba amabwiriza nk'aya ngaya agenda ashyirwaho gusa rero abantu baba bakeneye kujya inama ngo babyumve kimwe kandi bagendere hamwe iyo umuntu azanye mu kwikunda bituma yinuba kubera yuko wenda we hari ingamba ashobora kwifatira akirengera ariko akibagirwa abandi iyo abibagiwe baramuhanduza ugasanga nanone ntacyo akoze niyo mpamvu rero n'aya mabwiriza nubwo aba adashimishije aba ari umuti ushaririye ariko tugiriye n'abandi duhumiriza tukayihanganira kugira ngo dushobore gutsinda urugamba hamwe none kuri uyu munsi wa noheli nka kiliziya gaturika y'u rwanda ni izihe ngamba zihariye mwafashe nk'abayobozi ba kiliziya kugira ngo abakirisitu bari bujye mu misa abakirisitu baje mu misa bashobore kwirinda kandi barinda n'abandi
nk'uko natangiye mbivuga ikintu cya mbere ni amahoro y'umutima ni ihumure marayika wa nyagasani igihe amanutse agasanga abashumba bari ku irondo bakikanga yarababwiye ati mwigira ubwoba bazaniye inkuru nziza none ku isi umutiza yabavukiye ni mwene nyir'ijuru ni muhumure aje kubakiza ikibi kibabuza amahoro ni muhumure turi kumwe kandi nta kibi na kimwe kimurusha amaboko tumwizere iryo humure no kwizera ni izo ngamba za mbere noneho rero mu kujya mu misa gusenga ukajyana uko kwizera n'iryo humure nyagasani aduha ariko kandi tugakurikiza n'amabwiriza yo kwirinda kugeza ubu ngubu mu kiliziya niho hantu hari ingamba zubahirizwa ku buryo bigoye kuba umuntu yahandukira tubabwira gusenga mwituze nta bwoba mu mahoro bashimira imana kandi bayizera ko ariyo murinzi wacu wa mbere ariko nanone tukirinda gushyira ubuzima bwacu mu kaga ubuzima bw'abandi mu kaga ahantu hahurira abantu benshi nko mu nsengero hari gahunda mufite zafashwe zo kugira ngo nk'abantu baje mu misa berekane icyemezo kigaragaza ko bipimishije ko ndetse bafashe n'inkingo za kovide cumi n'icyenda ubu ngubu aho ubu bwoko bushya bwa omikoroni buziye ubundi mbere habagaho kwiyandikisha cyangwa se gufata imyanya kugira ngo bataza kurenga umubare utuma ubwirinzi bugabanuka hakabaho gukaraba hakabaho gupimwa ubushyuhe igipimo cy'ubushyuhe iba umuntu nta muriro afite ko nabyo ni mu bimenyetso byoroshye biri mu bushobozi bwacu dushobora kumenya noneho umuntu akinjira akajya mu mwanya we hakirindwa guhaguruka no kunyuranamo kwinshi ubu rero aho iki cyorezo gihinduriye umuvuno kirimo kwandura cyane twagize amahirwe inkingo ziraboneka mbere byari bigoye kubaha ku bihugu bikennye nkatwe kubona inkingo abafite ubushobozi babanje kwihaza babona natwe kutugezaho inkingo ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo inkingo ziboneke ubu ngubu zarabonetse abantu bose bafite amahirwe cyane cyane nko mu mujyi wa kigali bafite amahirwe yo kubona urukingo tubamara ubwoba rero kugira ngo bikingize kuko byaragaragaye ko urukingo rubonekeye byagabanyije impfu nyinshi byagabanyije umuvuduko w'icyorezo ubwo rero no mu kiliziya ubu ngubu inama tugirwa ni uko abantu baza bikingije ni uburyo bwo kubafasha ndetse utaragize amahirwe yo kwikingiza kubera impamvu zinyuranye ahabwa n'amahirwe yo kurangirwa hafi aho ashobora kwikingiza agashobora gusenga akingiye
ndifuza guha akanya bamwe mu batuye muri arishidiyoseze ya kigali ijambo kugira ngo bifurizanye noheli amajwi yafashwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa nitwa nyirabagenzi jeannette ntuye musambira nifurije noheli nziza abana banjye ibete pasi ndetse na yive nanone nkifuriza noheli nziza abanzi bose ndetse n'abayobozi bamusambira bazagira noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire nawe kandi muri rusange nawe ndayikwifurije witwa kabaranga roza Uh, ni bande wifuriza noheli nziza ni abana banjye bose n'abavandimwe banjye bose bazagira umwaka mushya mwiza na noheli nziza
tujye mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi zihari nubwo bwose zibayeho mu buzima butari bwiza cyane ntabwo zataye urukundo n'ineza zirifuriza noheli n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi jewe nitwa nimbona ruwiza nkaba nifuje gutasha umuryango wanje uri ngaho mu gihugu cy'u Burundi nkaba ndi hano muri kongo muri site ya rusenda nkaba nifuje gutasha abari muri komine mugwi imugina mu rugombo nkaba nitwa nimbona ruwiza nkaba nifujije guta- gutasha senge wanje na muyomba ikibazo nshaka kubabaza nyakubahwa karidinali ni uko hari benshi batari bushobore kugira icyo bashyira ku meza bahamagara abana basangire bahamagara abaturanyi basangire kuri iryo funguro rya noheli ry'ibyishimo abo bose batari bushobore kugira icyo batamira kuri uyu munsi batashobora kugira icyo bashyira ku munwa abo bose babumva muri kano kanya bo ubwo buzima barabubungabunga batinya kubahwa karidinali
agaciro k'ubuzima ntabwo ari ukwireba ngo urebe ubuzima bwawe gusa ni no gutekereza no ku buzima bw'abandi niba wowe ufite icyo ushyira ku meza ifunguro ndetse ukaba ufite n'icyo wasangiza n'umuvandimwe umuturanyi cyangwa se muri iki gihe biranashoboka kubera itumanaho ririho ushobora kugira icyo woherereza noheli woherereza umukene umuvandimwe utabonye icyo eh, afungura nawe ngo yumve noheli nubwo icyorezo kidutatanya ariko itumanaho riradufasha Eh, eh, kandi kuva covid yatangira naguma mu rugo ni ikintu twagiye dushishikariza abantu ngo umenye ngo ese umuturanyi wanjye abayeho ate ese eh, ntawaburaye twari dufite ingingo n'ubutumwa buvuga ngo ntihagire udupfana muri karitsiye ntihagire udupfana ndetse n'uri kure eh, itumanaho nka za mobayiro mane zarafashaga umuntu akaba yabona eh, muri uko gusangira kuko nanone iyo uta uti- utatabaye umuturanyi inzara ikamwica agasohoka kubera eh, akaza kwandura na ishyerezo nawe arabakwanduza ariko iyo dufatanyije ku buryo twirinda ariko kandi tukanabaho buri muntu akabona ibyangombwa tugasangira ibyangombwa by'ubuzima kwirinda kwanduzanya eh, bituma dushobora gutsinda icyorezo ni ukuvuga rero ngo noheli ni umunsi wo gusangira n'abakene Eh, n'iyo tudashobora gusohoka ugira icyo umwoherereza utamwanduje cyangwa nawe ngo kwanduze twasangira noheli kandi eh, tukishimana buri muryango uko ubana
washington ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika dufite umutumire w'icyubahiro karidinali w'u rwanda antoine kambanda batwumvira mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka mu kagari ka kimo mu mudugudu wa kabeza mwese mbifurije noheli nziza n'abandi muri mu rwanda ndetse n'ahandi hose mu isi mwumva ijwi ry'amerika turaganira na karidinali w'u rwanda antoine kambanda nyakubahwa mu kanya mwakomoje ku ijambo abana muvuga ko batagomba guhohoterwa hari umusizi w'umunyarwanda wavugaga ati abana ntibagapfe noheli mubona abana bayifitemo uruhe ruhare nyakubahwa karidinali
urakoze noheli ni umunsi w'abana ni umunsi twishimira abana ubuzima bushya umuryango uba wungutse umukiza umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuvuka mu muryango nk'umwana arerwa mu muryango nk'umwana aba umwana muto kugira ngo agere kuri buri muntu wese ahereye ku bana bato abana n'abana bato bamwibonemo urubyiruko rumwibonemo abyirutse abantu bakuru bamwibonemo amaze kuba umuntu mukuru ibyo byiciro byose biba yabinyuzemo kuri noheli rero tuzirikana by'umwihariko umwana yezu noheli rero duha ubutumwa bwo kwita ku bana ku burere bw'abana uwo mwana ni umutware nk'uko umuririmbyi umunyarwanda abivuga ku buryo rero umuryango umuryango ahangaha nanone umwana tumusanga mu muryango tugaruka ku gaciro gakomeye k'umuryango k'umuryango ubereyeho umwana umuryango mutagatifu w'i nazareti y'ejo yavutsemo wari ubereyeho kwakira ivuka n'ukorera umwana yesu abana rero tukabatoza urukundo ubuvandimwe ineza n'amahoro impuhwe ubuvandimwe buzira ivangura ubuvandimwe n'impuhwe amahoro azira amacakubiri n'amakimbirane niyo mpamvu biba bibabaje iyo mu rugo harimo amakimbirane cyangwa bikababaza cyane guhohotera abana ubu burere bwiza tubaha bagakura mu neza n'urukundo amahoro n'urugwiro bituma twubaka muri bo ababibyi b'amahoro n'abubatsi b'amahoro b'ejo kugira ngo umuryango mugari w'isi yacu ejo uzabe ari sosiyete y'amahoro kirisito yatugize abavandimwe kirisito yatugize abavandimwe bahujwe n'umubyeyi imana data mu muryango umwe w'imana ubumbiyemo abantu bose noheli rero munsi nyine wo kwita kuri abo bana bitegura umuryango w'amahoro w'ejo nyakubahwa kadinari ubwo burere muvuga bwo kurerera kiliziya n'u rwanda rw'ejo murabona buzanyura mu zihe nzira kugira ngo hakumirwe uburere buvugwa ko budasobanutse bugaragara muri iki gihe ikintu cya mbere ni gukunda imana gutoza umwana gukunda imana n'ubusanzwe umwana akunda imana iyo rero umufashije agakurira muri icyo gitinyiro cyo gukunda no kwizera imana bimuha umusingi w'ubuzima mu kubaha umwana bigatuma ahora aharanira gukora ibitunganye yubahiriza amategeko y'imana kuko burya ubuhanga bwose butangirira ku kubaha imana ubwoba bwose ihumura umugore n'amahoro bishingiye ku kwizera imana nyakubahwa karidinali ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwafashe kuri uyu munsi mukuru wa noheli kugira ngo muganire n'abumva ijwi ry'amerika abatwumva bose aho bari hose ku isi nyakubahwa karidinali mbasabiye umugisha murakoze venisite ndagira ngo bavandimwe mwese mbifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri uzatubera umwaka w'amahoro n'ubuzima buzira umuze imana irahumura
hamwe na bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika mu gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda tubifurije kuzagira noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri n'ibiri mukomeze mugire amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki mugire wikendi nziza murakarama